make una good evening my country people. i hope say una dey alright i hope say una meet una wella ah, e don carry our matter come we don carry our tori come again from campus radar of federal university of agriculture abeokuta inside the land of alabata my name na adebayo zeyina abolowa demilade una black skin shiny girl na me be that make we shabali take the small tori before we go chook am inside the full matter as we don late but now i don say i hope say una still remember the first tori wey dey my table this evening yarn say a member of the public affairs committee of the of apc yarn say make dem zone di speakership to di north central the next story wey dey my table this evening talk about say turkey to dem go hold their presidential parliamentary election on may fourteen na foreign news be that the next story wey we go talk talk about the train the election wey dey just conclude presidential election labour party dem dey plan to protest over electoral material the last story wey we go take this evening na okay no be the last story the second to the last story wey we go take this evening na about football dem one of the player of man united dem collect red card this match wey dey play against southampton this evening arsenal dem dey dey shine dey dey glow as dey dey as dey sit on top the premier league table my country pipo make una dey with me before we go chook hand inside the food tori. a member of the public affairs committee of apc don urge apc say make dem zone di speakership to di north central make dem endorse ahmed Wache. e tok to di president campaign council of di all progressives congress apc say make dem zone di speakership to di north central make dem so support di speakership ambition of di incumbent deputy speaker of di house of rep Weibi Ahmed Washe say the zoning of the office of the Speaker to the North Central would serve as a reward for loyalty and faith for APC ideology. The next story wey I the next story wey dey here e talk say Turkey dem go hold their presidential parliamentary election on May 14 say the election dem is e expect make the Turkish opposition e go give the Turkish opposition chance to unseat their president wey don dey there for twenty years the next story wey dey here be say labour party dem don vow say dem go mobilize pipo wey go go inec office on monday say dem go organize protest if the inec dem no allow court ruling if the inec dem if dem refuse to allow dem make dem inspect the electoral materials wey dem use on february twenty-five for the presidential election say if dem no gree dem go cause trouble nationwide tomorrow The protest go stop. kc for on top football mata man united player collect straight red card today be say e go miss four matches casemiro collect red card against southampton today na straight red card dey call am e mean say e go miss four matches on a row be that. Hmm e pain me because i be man united fan but not wey we wan do but as the day be we draw the match with dem southampton we draw am one point we share the point we don get fifty point now we dey number three we sit down for dem make god no allow our yansh make e comot for dem make we dey go make we no go down arsenal dem dey dey enjoy dey dey dey dey jolly dey dey glow wella dem beat fulham today three to zero dem don get five points clear for the back dem dey use five points lead man city na there the arsenal dey no wan gree this season they they they they prove to us say they must to collect that premier league cos if they no go gree they no wan gree sell arsenal <laughs> and na arsenal dey call ọmọ ológo 4g <laughs> na here we go stop for today my country people till next time we go meet again make una no forget say for any situation we meet ourselves make we dey try to dey thank god as you wan sleep this night thank baba god say alihamdulilayi i be muslim alihamdulilayi if you don wake up tomorrow morning yarn about god in any situation wey you meet yourself try dey thank god whether e hard whether I soft na god go still run everything then we go stop for today till next week we go meet again i still remain your favourite girl adebayo zainab oluwademilade make una no forget to dey follow us on our social media handle facebook campus radar funab twitter campus radar funab and our instagram page campus radar funab take care bye bye till next time we go meet again.